turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali ikarongi ni fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu kisoro muri uganda naho fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda kuri voice of muhabura ikaze makuru rero y'uno mugoroba jewe diane ninahazo ngiye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu mu minsi mike u rwanda rurateganya gutangura gucandaga virusi ya marburg izo nkingo n'iyo miti turi kuvuga itari isanzweho yose yamaze gutambuka icyiciro cya mbere ikaba igeze ku cya kabiri kandi nabwo icya kabiri kibamo uduce tubiri haba hasigaye gato cyane ngo bijye ku isoko kuri twe ni ibintu bitagakwiye kurenza nk'icyumweru uyu ni dr sabin sanzimana ni umushikiranganje jeje amagara y'abantu mu gihugu cy'u rwanda muri repubulika demokarasi ya kongo irengero ry'abarenga amajana atatu na mirongo itanu bari mu bwato bw'ibiri ahitwa kituku mu gisagara ca goma kiri mu ntara ya kivu ya ruguru ntiriramenyekana aho ubuyobozi bwemeza kugera ino saha ko barokotse ni mirongo itanu na babiri gusa mu barenga amajana ane bari muri ubwo bwato perezida w'ubufaransa emmanuel macron yifuza kumvikanisha u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ku kibazo c'intambara yo muri kivu ya ruguru muri ano makuru twabiteguye israel yafashe ingingo yo kubuza umunyamabanga mukuru wa onu guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase musangwa ikaze kandi mwakoze guhitamwo ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahere ku vya israel mu kanya ihejeje kugabisha abanyagihugu baba mu bisagara birenga mirongo ibiri biri mu buseruko bwa libani basaba kwimuka kandi vyihuta bakaja mu buraruko bw'ico gihugu igisirikare ca israel kibicishije ku rubuga rwayo rwa x canditse kiti nimwimuke mukize amagara yanyu nimwaguma mu buseruko bw'igihugu muzoba muriko mushira mu kaga ubuzima bwanyu colonel avicha adraya avugira igisirikare ca israel yongeyeko ati ibikorwa vy'umurwi wa hezbollah ntibitwemerera kurera amaboko tubwirizwa kwivuna kandi n'inguvu zose nimuhunge tuzobabwira nihagera ko mugaruka kuva ejo ingabo za israeli ziriko ziratana mu mitwe n'umurwi wa hezbollah nibwo bwa mbere izo mpande zirwaniye ku butaka kuva israel itanguye kwinjira muri libani aho yinjiye ivuga ko igiyeyo mu ntumbero yo guhasha umurwi wa hezbollah ushigikiwe na iran igisirikare ca israel casohoye kandi video cerekana ingabo zaco ziri mu buseruko bwa libani kigira kiti bari ngaha kugira ngo basambure umurwi wa hezbollah n'inyubako zayo turaca tugaruka kuzya israel handi hato ariko tubanze tuje mu bufaransa aho perezida w'ico gihugu emmanuel macron afise umugambi wo kumvikanisha u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ku kibazo c'intambara yo muri kivu ya ruguru ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa emmanuel macron azakira perezida wa kongo felix tshisekedi ejo kuwa gatanu bukeye bwaho kuwa gatandatu azakira umukuru w'u rwanda paul kagame bombi cisekedi na kagame bazaba bari pari mu nama ya cumi n'icyenda y'abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie perezida w'ubufaransa azabashishikariza kwihutira kugera ku masezerano nk'uko byateganijwe mu mishyikirano y'i rwanda muri angola mu kwezi kwa karindwi gushize impande zombi zumvikanye ko imirwano igomba guhagarara muri kivu ya ruguru ariko aya masezerano kimwe n'ayandi yose nk'atandatu yayabanjirije ntiyubahirijwe yananiranye kubera ko ntawe uva ku izima kongo ivuga ko u rwanda rugomba kubanza kuyikurira abasirikare barwo ku butaka bwayo kandi nta mananiza naho u rwanda ruvuga ko kongo igomba kubanza gusenya umutwe wa fdlr icumbikiye Thomas Kamirindi urakoze tukiri ku bivugwa ku mugabane wa Afrika Vice President wa Kenya Rigati Gachagua yandikiye sentare nkuru y'i Nairobi ayisaba guhagarika umugambi w'abaheruka gusaba ko akomborwa mu mabanga yiwe kuwa kabiri w'ino ndwi niho impande zitandukanye zegereye President wa Kenya William Ruto zandikiye inama nshingamateka y'ico gihugu zisaba ko akomborwa abandikiye inama nshingamateka bamwagiriza ivyaha bigera kuri cumi na kimwe birimwo kubiba urwa urwanko rushingiye ku bwoko mu bantu gusuzugura leta kugira ubutunzi budasobanutse burimo amazu n'inyubakwa nyinshi no kuba inyuma y'imyiyerekano ikomeye iheruka kuba muri ico gihugu vice president wa Kenya arahakana yivuye inyuma ivyo yagirizwa vyose akavuga ahubwo ko yakumiriwe n'ubutegetsi ari mwikete yandikiye uno musi sentare nkuru ya Kenya yavuze ko umugambi wo kumwirukana wuzuyemwo ibinyoma atayindi ntumbero bifise atari ugusuzugura abanyagihugu bamwizeye bakamutora muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri rigati akomoka mu karere kitwa mount kenya karimwo abantu benshi yaragize uruhara runini mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batore ku bwinshi perezida william ruto itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters dukesha ino nkuru rikavuga ariko ko icuka kimaze iminsi kitari ciza hagati yawe na ruto ikindi igihagararo n'inguvu za vice perezida wa kenya Reuters kavuga ko vyagabanutse cane kuva aho President Ruto ageneye bamwe batavuga rumwe na leta yiwe mu mabanga atandukanye President William Ruto ntarigera avuga ku mugaragaro ico yumvira kubasaba ko Vice President wiwe akombogwa ibiro vyiwe navyo nyene vyihojeje amatelefone y'abamenyesha amakuru bagerageje kumenya ico yumvira kuri iki kibazo inama nshingamateka ya Kenya ejo kuwa gatanu niho izotangura kwakira inzandiko z'abanyagihugu bifuza ko vice president wa Kenya atabandanya amabanga yiwe kuwa gatatu indwiza azoca aja kwisigura imbere y'abashingamateka bazomubaza ibibazo bitandukanye ku birego vyose yagirizwa vice president wa Kenya yavuze ko gutangura kwakira ivyifuzo vy'abashaka ko akomborwa imbere y'uko yisigura bihonyanga uburenganzira bwiwe bwo gucega urubanza rudahengamye turaguma ku mugabane wa afurika twerekeza ubu muri sudani yo mu mpanuko aho salva kiir yirukanye mu mabanga yiwe Akol Korur Kucho umutegetsi mukuru yarajejwe iperereza ku bico gihugu kiciyonkuye kuri sudani mugenzi wacu fidel niyongabo atubwira ibindi perezida salva kiir yakuye Akol Korur Kucho mu mabanga yiwe y'umutegetsi mukuru ajejwe iperereza mu gihugu ca sudani yo mu mpanuko yikukiye yiyonkoye kuri sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe uwamusubiriye aket tong aleu n'umuntu acuditse cyane na perezida Kiir Kiir afashe iyo ngingo indwi nkeya nyuma y'uko leta mfatakibanza itangaje ko yunguruje amatora ategekanijwe mu gihugu mu kwezi kurangiye ibiro vya perezida Kiir vyaratangaje ko vyongereje ikiringo ca leta mfatakibanza mu kiringo c'imyaka ibiri ni ubugira kabiri amatora yigijweyo ubwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ingingo yo kwigizayo amatora yaranebaguwe na leta zunze ubumwe za amerika n'izindi mpande zose zihagarariye umugambi w'amahoro muri sudani yo mu mpanuka ashirahamwe aharanira agateka ka muntu harimwo amnesty international na human rights watch yari amaze igihe agabisha abagize ibiro bijejwe iperereza mu gihugu ca sudani yo mu mpanuko ko bafise ububasha burengeye urugero mu gihugu ayo mashirahamwe yavuze ko abategetsi b'ico gihugu batoteza abaharanira agateka ka muntu n'inyungu z'abanyagihugu yamara ntibakurikiranwe n'ubutungane abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko ingingo perezida Salva Kiir yatangaje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yo gukura Akol Kor Kuch mu mabanga y'umutegetsi mukuru ajejwe iperereza mu gihugu yerekana indiyane ziri mu bategetsi bo mu nzego zikomeye zo hejuru muri leta
ijwi ry'amerika tugaruke ku vya israel nk'uko nari nabibemereye ico gihugu cajiririje umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo ubufaransa bwiyamirije iyo ngingo buvuga ko itagira insiguro fidel niyongabo mu itangazo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ubufaransa bwatangaje ko ubufaransa bubabajwe n'ingingo idafise insiguro kandi itubaka israel yafashe ubufaransa bwatangaje ko bushigikiye kandi bufite icizere gikomeye antonio guterres bwongeye buvuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryagize uruhara rukomeye cyane ku bijanye n'umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi iryo tangazo ryavuze kandi ko ubufaransa bubandanya gushira imbere amategeko ishyirahamwe onu rigendera ko amategeko mpuzamakungu n'akamaro ku kubaha ingingo z'urwego rwa onu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku munsi wa gatatu israel yaratangaje ko itemera kandi idashaka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yamwagirije ko yanse kwiyamiriza ibitero vya misile irani yakoze ku butaka bwayo israel imaze igihe inebagura bikomeye ishyirahamwe onu imigenderanire hagati yayo n'iryo shirahamwe yaratosekaye kurushiriza inyuma y'ibitero umugwi hamas wakoze ku butaka bwayo ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda n'amakuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresse ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni igice ca kabiri c'ano makuru kiza kwishimikira mu karere k'ibiyaga binini vya afurika muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibikorwa vyo kurondera abantu barenga amajana atatu na mirongo itanu bari mu bwato bwibiriye mu kiyaga ca kivu uno munsi birabandanya ibiziga bimaze kuboneka ni mirongo ibiri n'umunani gusa kugera ino saha ubuyobozi bw'intara ya kivu bwemeza ko abarokotse ari mirongo itanu na babiri jimi shukurani bakomera yanyarukiye ahabereye iyo nsanganya Bararejea mwenyewe, sio wataingia mvita mara moja. Tunateseka sana.
aha turi ni ahitwa kituku ahasanzwe hari icyambu ku kiyaga cya kivu ku ruhande rw'umujyi wa goma ni hafi y'ahamaze kubera impanuka y'ubwato bwavaga mu ntara ya kivu y'epfo ni ubwato buzwi ku izina rya meridi busanzwe bukorera ingendo zabwo buva mu mujyi wa goma bujya minova na bukavu mu ntara ya kivu y'epfo raporo y'agateganyo itangwa n'ikigo cya leta gishinzwe ubutabazi no kugoboka abari mu kaga imaze gutangazwa kuri ubu yemeza ko abamaze kuboneka bakiri bazima ari abantu mirongo itanu na babiri imirambo makumyabiri n'umunani umunani ikaba ariyo imaze kugaragara iyo raporo yemeza ko muri abo mirongo itanu na babiri babonetse bakiri bazima cumi na batatu muri bo bamaze kwitaba imana ku bigo nderabuzima bitandukanye byo mu mujyi wa goma ibiro bishinzwe itumanaho bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru byemeza ko kugeza ubu abaje gutabara bakomeje gushakisha ko hari abo barokora abaturage bo mu mujyi wiganjemo abari bafite abavandimwe babo muri ubu bwato ikigo cya leta gishinzwe ubwikorezi bw'abantu n'ibintu mu nzira z'amazi ku ruhande rwa kivu ya ruguru cyemeza ko ubu bwato bwari butwaye abantu barenga magana ane madamu asifiwe kalegamire ni umwe mu bari bafite abantu muri ubwo bwato atubwiye ko muri bane bari baje kurema isoko mu mujyi wa goma atarabona n'umwe
muri ubu bwato harimo baramukazi banjye babiri ndetse n'abanyamuryango babiri ni ukuvuga nari mfitemwo abantu bane aba bose ubu ngubu nta n'umwe ndabona ni ibibazo bikomeye cyane ngewe n'umuryango wanjye leta ntidutabara abantu bikarehe turashize
burafiki katarimba jonas umurobyi ukorera ibikorwa bye ku kiyaga cya kivu twamusanze afite ibikoresho mu ntoki niliona kabisa kuona bato yetu kwenye nazamia ngewe ubwato bwaje ndi hariya iruhande narindi mu bikorwa byanjye byo kuroba ni uko mbona butangiye kuyumbayumba ariko icyagaragaraga ni uko bwari butwaye abantu benshi abari hano bose twabanje kubona inyuma hagiye kugwa mu mazi ubu ahangaha haba urusaku rukomeye cyane mu minota nk'ebyiri gusa tubona ubwato bwose bubura irengero twashatse ibyo dukora turabibura cyane ko n'inzego z'ubutabazi zaje zitinze me wanaangalia tu saa vile watu ni nyama abandi baturage babonye uko byagenze bumvikanisha ko abarohamye babuze ubutabazi Bote ndio ilitoka ya kwanza yenenda sove bato, na tunajua hapa tuko na twabonye ubwato butoya bwa gisirikare bwavuye ahangaha bujya gutabara abari hagati mu bwato ariko ibyo byabaye hashize nk'iminota makumyabiri ubwo rero urumva ko habayeho gutinda cyane akaba ariyo mpamvu abo bantu bapfuye amato y'ubutabazi yaje nyuma cyane Ib- ibyo rero byemeza ko yatinze kuko twe twabyiboneraga kuva aho ubwato bwibiye mu mazi hagati uwo gutabara aba yaje hakiri kare ariko baje batinze none reba abantu b'ikarehe bashyiriye muri aya mazi bakusikivu kama tukufe hivi.
abasanzwe bakoresha inzira y'amazi mu buzima bwabo bwa buri munsi barashinja leta ya kongo kugira uruhare rukomeye cyane mu kwiyongera kw'imibare y'abapfa bazize impanuka z'ubwato impamvu aba batanga ni ukubera ko leta itarashobora gufungura inzira y'umuhanda uva goma ujya kalehe muri kivu y'epfo ahabera imirwano Bararejea mwenyewe, sio wataingia mvita mara moja.
impamvu y'ibi byose ni uko imihanda ifunze iyo aba aba bantu bose babashije kunyura mu muhanda hariya mu mujyi muto wa sake ntabwo ibi biba byabaye leta yacu igomba gukora ibishoboka kugira ngo uriya muhanda ufungurwe naho bitari nk'ibyo tuzashyirira mu mazi ikibazo gihari ni uko umuhanda udafunguwe abakoreshaga umuhanda bose basigaye binyurira mu mazi ubwo rero ibyo bikabateza ingaruka zikomeye cyane niyo mpamvu dusaba ko uriya muhanda wafungurwa vuba na bwangu aho izi mpanuka zikomeje kuba nyinshi rero turibaza uko abantu tuzabaho hivi Sasa watu wataisha eh.
iyi mpanuka ije ikurikira iyindi yabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru aho abantu bane baguye mu mpanuka y'ubwato buto yabereye n'ubundi hagati mu kiyaga cya kivu kugeza ubu ibikorwa by'ubucuruzi bisanzwe bikorerwa kuri iki cyambu byose byahagaze cyane ko ikirimo gukorwa ari ugushakisha imibiri y'abarohamiye muri ubu bwato twibutse ko umuhanda uhuza intara ya kivu zombi utagikoreshwa kubera ubu wafashwe n'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu bikaba bigora abari basanzwe bawukoresha kuwunyuramo jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize mu rwanda vuba ico gihugu kizotangura gutanga urucanco rukingira virusi ya marburg mu kiganiro cihariye umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu rwanda ahaye ijwi rya amerika uno musi yavuze ko abantu ba mbere bazohabwa urwo rucanco rukiri mwigeragezwa ari abakorera mu gisata c'ubuvuzi yaganiriye na asumta kaboyi minisitiri nsanzimana avuga ko inzego zose z'igihugu zifatanije n'amahanga bataryama barimo gushakisha icyarandura iki cyorezo gikomeje kwibasira abiganjemo abaganga uyu muyobozi avuga ko abantu bamaze kwandura iyi ndwara ari mirongo itatu na batandatu muri bo cumi n'umwe bamaze gupfa mu gihe abandi makumyabiri na batanu bakomeje kwitabwaho n'abaganga muganga nsanzimana yabwiye ijwi rya amerika ko imbaraga zose bazishyize mu gukingira no gushakisha umuti turi gukora amanywa nijoro turi gukora n'abantu benshi batandukanye haba mu rwanda n'ahandi ku isi yose kugira ngo igishoboka cyose yaba urukingo yaba umuti waba uri mu bushakashatsi ahantu hizewe waramaze gukorerwa igenzura rya mbere buriya izarangije icyo cyiciro zose twarazirebye rero izo nkingo n'iyo miti turi kuvuga itari isanzweho yose yamaze gutambuka icyiciro cya mbere ikaba igeze ku cya kabiri kandi nabwo icya kabiri kibamo uduce tubiri haba hasigaye gato cyane ngo bijye ku isoko ari nayo n'ibyo turi kwihutisha kuri twe ni ibintu bitagakwiye kurenza nk'icyumweru turebye imibare turimo cyangwa se bikabije na mbere yaho minisitiri w'ubuzima yemeza ko izi nkingo nizimara kuboneka abaganga aribo bazaba ari aba mbere bo kuzihabwa bikazagenda bigera no ku bandi uko iminsi izagenda minisitiri w'ubuzima atangaje ko abantu magana ane na cumi aribo bahuye n'abanduye iki cyorezo bari gukurikiranwa kugira ngo bapimwe yavuze ko abarwayi bagenda bakurwa hirya no hino mu gihugu bakavurirwa muri kigali ahateganirijwe kwita ku banduye iki cyorezo uyu muyobozi yumvikanisha ko kugeza ubu leta itarabona umuti uvura iyi ndwara indwara ikunda kuvurwa cyane cyane urwana n'ibimenyetso byayo ibifite umuriro mwinshi ukawugabanya ibituma umuntu yatakaza amazi mu mubiri ugasubizamo hari n'indi miti igabanya ingano ya za virusi iyo nayo irahari ikoreshwa hari n'indi igenda nayo isohoka mu bushakashatsi ubwo nayo iri mu byo tuzajyanirana n'inkingo iri gusohoka itari iri ku isoko byose ni ukubikomatanya kugira ngo muri ya minsi virusi bitarashegesha umubiri tube natwe twabasha kongera umubiri imbaraga iyi ndwara ifitanye isano na ebola uyirwaye aba afite ibyago bigera hejuru ya mirongo irindwi ku ijana byo guhitanwa nayo abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko bamaze kumenya iby'iyi ndwara bakavuga ko batangiye gukurikiza ibyo basabwa n'abayobozi ugiye indwara icyorezo nk'iki cyaje gitwara abantu ntabwo ari ikintu cyo kujenjekera buri muntu wese rero agomba kugira impungenge akagira ubwoba ariko hamwe n'imana no gusenga kandi na leta na leta turayizeye tuba tugomba gukurikiza ingamba leta iba yafashe kurinda kujya ahantu henshi ahantu hateraniye abantu benshi kuko icyorezo iyo ari icyorezo nyine kiba ari icyorezo ntabwo kireba wowe cyangwa kireba igiwe nubwo abaturage bemeza ko bagerageza kubahiriza inama bahabwa n'abayobozi ndetse n'abaganga ariko bavuga ko bataramenya neza aho iki cyorezo cyaturutse ibi bisa nk'aho babihuriyeho n'ubuyobozi kuko nabwo butangaza ko butarasobanukirwa neza aho iki cyorezo cyavuye ntabwo turabimenya ariko turi gushakisha mu nzira nyinshi buriya iki cyorezo murabizi ko gishobora kuva ku muntu kijya ku wundi ariko gishobora no kuva ku nyamaswa kijya ku muntu turi kubishaka byombi biranagora cyane rero kuko hari igihe ugenda usubira inyuma ugasanga nk'uwo aho bari gukura nk'amakuru umurwayi wa mbere utarabashije no kubaho ugasanga n'ayo makuru biragoye ariko haba hari ibizamini byimbitse bizwi mu buhanga nka sequencing cyangwa gushaka mu turemangingo ukaduhuza utw'abantu bahuye ukagenda ubihuza usubira inyuma ntabwo ari ibintu rero bikorwa mu minsi itandatu irindwi tumaze turi ku kugihagarika ni ibintu bizagenda bigaragara mu minsi iri imbere kugeza ubu imiryango ndetse n'ibihugu bikomeje gutangaza ko byiteguye gufasha u rwanda mu guhangana n'iki cyorezo usibye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryemeje gutanga impuguke zizafasha abaganga b'abanyarwanda guhangana n'iki cyorezo ikigo cya amerika gishinzwe kurwanya no gukumira icyorezo cdc nacyo cyatangaje ko cyiteguye kohereza inzobere mu rwanda zo gufasha guhangana na virusi ya marburg ubwongereza nabwo bwatangaje ko bugiye gufasha u rwanda mu guhangana n'iki cyorezo ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda arizon thorpe yatangaje ko igihugu cye kirimo kwitegura uko cyafasha u rwanda on marburg i've spent quite a lot of the last few days talking to our colleagues back in the uk about exactly how we could support the government of rwanda in their efforts to tackle it
ku bijyanye na mabu tumaze iminsi tuganira na bagenzi bacu bo mu bwongereza kugira ngo turebe uko twafasha leta y'u rwanda mu rugamba irimo rwo kuyirwanya turi kureba ku bintu byinshi birimo nk'ibikoresho byo kwirinda ndetse n'ibyo gupima kuba twakohereza abashinzwe kurwanya ibyorezo n'abakora kwa muganga turi kureba niba hari inkingo zaboneka dushobora no gukorana n'impuguke ziri hano zifasha wemes rero twiteguye gufasha mu byo dushoboye guverinoma y'u rwanda igomba kutubwira ibyo yaba ikeneye ko twayifashamo virusi ya marburg yandura binyuze mu gukora ku matembabuzi cyangwa amaraso by'umuntu uyirwaye cyangwa se binyuze mu gukora ku bintu n'ahantu ayo matembabuzi yageze asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali Asumta Kaboyi urakoze tukivuga ku vya virusi ya Marburg ubudagi burahakana ko ata muntu n'umwe afise uwo mugera ariko ubutaka bwabwo ubitangaje inyuma y'amakuru yari yavuzwe yari yatangaje avuga ko abantu babiri bo mu gisagara ca Hamburg basanganywe ubwandu inyuma y'urugendo bakoreye mu gihugu c'u Rwanda ibindi na mugenzi wacu Fidel Nyongabo abo bantu babiri baheruka gutahuka mu budage bavuye mu rwanda bari bafise ubwoba ko banduye umugera w'inkumbi wa mabu yamara ibipimo vyakozwe kuri bo vyasanze badafise uwo mugera vyatangajwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gisagara ca hambur kuri uyu wa kane abaganga bari bashize abo bantu babiri mu kibanza ca bonyene ku munsi wa gatatu hari inyuma y'uko umwe muri bo atangaje ko afise ubwoba ko yanduye umugera wa marburg abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gisagara ca hamburg mu budagi batangaje ko abo bantu bajanywe mu gisata c'ibitaro vyitwa University Hospital Hamburg Eppendorf citaho indwara ziterwa n'imigera zandukira cane ejo ku munsi wa gatatu nyuma y'uko bapimwe vyibonekeje ko badafise umugera wa mabu nk'uko vyemejwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu bo kuri ivyo bitaro umwe muri abo bantu babiri ni umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi yari yakoreye mu bitaro mu rwanda aho abanduye ikiza ca mabu bariko bavurirwa
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
amakuru yacu tuyasubize mu gihugu cy'u rwanda abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'akarere ka kamonyi basaba ko inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'igisirikare zibegera kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bemeza ko byibonekeza mu kibano bigabanuke bamwe mu baba muri ako karere babwira ijwi rya amerika ko kuwa kabiri w'inondwi hari urwaruka rwo mu murenge wa ngamba rwiraye mu banyagihugu rubatemaguza imihoro abanyagihugu bavuganye na eric bagira ubusa ubwo bamaze gutema uriya musaza tugira ngo ni ibisanzwe kuko inahangaha baratemana n'ibintu bisanzwe martin shirimaka w'imyaka mirongo itandatu n'umwe afite ibikomere haba mu gatuza no mu mugongo arabyereka ijwi rya amerika mu gatuza baguteye iki mu gatuza binjiye mu nzu batema abantu
babasanze mu nzu
noneho nsohoka ndwana nabo ngeze ahangaha atuye mu mudugudu wa musenyi mu kagari ka kabuga mu murenge wa ngamba ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda ni ahantu ubona ko hari icyaro kuhagera biragoranye kubw'imiterere yaho shirimpaka ibikomere bye bikomoka ku rugomo yakorewe ari kumwe n'abandi bagenzi be ku itariki ya mbere z'uku kwezi insoresore zo muri ako gace ziraye mu baturage n'imihoro zirabatemagura shirimpaka yadutekerereje uko byabagendekeye n'icyo bifuza ubwo bamaze gutema uriya musaza tugira ngo ni ibisanzwe kuko inahangaha baratemana n'ibintu bisanzwe tugira ngo barekeyeho nta kindi kintu kiri bukorwe nabwo bagiye gucura umugambi noneho kuza batema abantu bahereye iruhande biterwa n'iki rero biterwa n'imyumvire kuko dutuye kure y'ubuyobozi niba umuyobozi aje hano azahagaruka hashize umwaka nta polisi nta musirikare umuyobozi w'akagari ntabwo yahosha ibi bintu byo muri ngamba n'uw'umurenge ntiyabihosha kereka uwaduha ingufu zituba hafi uwaduha ikigo cya gisirikare hafi aha cyangwa ikigo cya polisi byacogora ukurikije ibivugwa n'abatuye aka gace gutemana si ibya none bikozwe n'urubyiruko shirimpaka akavuga ko uru rugomo rurushaho kubahahamura ariko habaye hari nk'ikigo cya gisirikare hano twava dutuye umwana yananiranye bakamujyana ubwo niba se atavuga umuturanyi azavuga iki niba wundi ufata umuhoro akaza ati ndakora ibyo nshaka twamubona tukirukanka jean Pierre musayidire nawe wo muri aka gace n'undi musaza wikoreye uruguma rw'umuhoro bamutemesheje ku gahanga aragaruka ku gikwiye gukorerwa abakekwaho ubugizi bwa nabi noneho rero uru rubyiruko rwacu rukeneye ingando nta kindi kindi gikenewe zigakemura iki zigakemura ko uru rubyiruko kirazira gutema umuntu kirazira kwica umuntu kirazira guhohotera umuntu kandi nawe uri umuntu aba basore bombi ni urubyiruko umwe ku myaka makumyabiri n'icyenda undi makumyabiri n'itatu bikoreye mu gahanga inguma z'imihoro aya mugomba kudukorera ubuvugizi kuko bari batumereye nabi n'ubu ngubu sinzi niba batazongera kugaruka abayobozi baba bahari nabo kandi ubwabo baza nabo bagakubitwa ikintu cyakorwa ni uko nyine nkabara bose bafashwe buriya babaha igihano nyine kibakwiriye kubera ko baba barahohoteye abantu ukazumva nyine ko ibyo bakoze bitari byiza innocent shumbusho ni umukuru w'umudugudu wa musenyi ibikorwa nk'ibi byo gutemana si bishya kuri we na cyane ko yemeza ko n'abayobozi bibasirwa iyo bateguye igitendo nk'icyo twebwe abayobozi nitwe baba bashaka cyane cyane kuko buri kabari kose bakagezemo ariko baburamo nk'umuyobozi bagahita batema uwo babonye uwo ari we wese rero bahaye igitifu ko ku muhanda hari umutekano mukeya azakureba uko ibibazo bimeze nk'umuyobozi w'akagari akihagera bahise bamwanjama nyine bahita bamwirukankana nawe urabyumva ndumva bari bagiye no kumutema bashaka gukuraho ijosi umukuru w'umudugudu wa musenyi yabwiye ijwi ry'amerika ku bindi bikorwa byaherukaga kwibasira abandi baturage muri aka gace aragaruka ku cyo abona cyaba umuti kuri iki kibazo hashize iminsi itanu hari umuyobozi w'umudugudu uri muri aka kagari wagiye gutabara ajyanye n'abaturage bajya gutabara muri rukoma birangira bageze ku rugabaniro rw'umudugudu wanjye n'umudugudu twadikanyije abantu bafata abantu bagiye gutabara bose na mudugudu arimo babambura ibyo bafite bataba bambaye ubusa twebwe twifuza yuko nk'inaha muri uyu murenge wa ngamba twagira inzego z'umutekano zituba hafi baba abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze bahuriza ku gitera urugomo bavuga ko rushingiye ku kuba rukorwa n'urubyiruko rwacikishije amashuri rutagira kandi kazi bavuga ko aba borora imbwa bakajya bazibaga bazirya bazimara bakadukira amatungo y'abaturage cya mbere mbona ni uburere mu miryango buriya ntabwo ari ikintu gipfa kuvuka ngo kikubite hasi uburere mu miryango bugomba kwiyongera tujya tubiganira cyane mu mugoroba w'imiryango cyangwa se mu nteko z'abaturage tugaragaza ko abantu bahungabanya umutekano bakiri batoya kandi bidakwiriye uwo ni bwana epimake munyakazi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa ngamba agaruka ku cyo afata nk'ipfundo ry'ikibazo ku ngingo yo kubegereza inzego z'umutekano munyakazi yagize ati ubundi umutekano ntabwo twavuga ko ushinzwe inzego z'umutekano ubundi umuntu wese ashinzwe umutekano ahubwo icyo twebwe nk'ubuyobozi dusaba ni uko ibyo dufite mu bushobozi bwacu bigendanye n'irondo no gutabarana turashaka uburyo tubyubaka by'ubwabyo bikomere uruhande polisi y'u rwanda ihagazeho mu guhosha ibikorwa by'urugomo rwo ruratomoye acp boniface rutikanga avugira polisi y'u rwanda reka mbabwire ntabwo polisi yabuze imbaraga zo guhangana n'aba bantu kandi aho kugira ngo umuntu umwe abuze umudendezo n'umutekano w'abanyarwanda twakoresha imbaraga izo zose dufite kugira ngo uwo muntu abashe kuva muri sosiyete aho abangamira ku itariki ya mbere z'uku kwezi nibwo urubyiruko rwo mu mudugudu wa musenyi ingamba ku kamonyi rwiraye mu baturage n'imihoro ruratemagura ubuyobozi mu nzego z'ibanze bubarura bagera kuri cumi na batatu batemwe umwe muri bo watemwe cyane ari kuvurirwa mu bitaro bya remera rukoma ni mu gihe umwe muri batanu baketsweho ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi yishwe arashwe na polisi y'u rwanda yatangaje ko uwo yazize kurwanya inzego z'umutekano mu mukwabu zarimo zihiga bukwara abakekwaho urwo rugomo umwe muri abo bahigwaga yarakomeretse abandi batatu batawe muri yombi polisi igatanga umuburo ku washaka guhirahira wese yishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ehe bagira usajwi ry'amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda
ijwi rya amerika mu kanya turaca duhana agahindukira ariko ngende ndababwiye muri make ko aha muri leta zunze ubumwe za amerika abakozi bapakira bakanapakurura amato mu bivuko birenga mirongo itatu bahagaritse akazi hari impungenge nyinshi ko igihugu gishobora guhungabana mu by'ibicuruzwa ku- bishobora kubura amasoko bica ko ino nkuru iri mu zo tugaza kugaruka ko mu makuru yacu yo mu gatondo muri ko mutegurwa na mugenzi wacu thomas kamirindi ariko mukayari- mu kuyarindira murashobora kuyisoma yuzuye kuri we zitata akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mwakoze kudutega abiri diane nahazo mari kumwe kuri mikro nadia taha na ingenieur peter bari muhinga bw'ivyuma bakoze frederic nkundikije yaraduhagarikiye ekipe n'umugoroba twese tubipfurije ijoro ryiza kuri mwebwe muri mu migabane bwamaze kwira aho butarira namwe mugira umunsi mwiza mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zirenga mirongo ine dusamiraramo